Suniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal sa'aatii lamaa wadhakkaa haga sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii digdami lamaa fi digdami shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaa kun hammaantan jalqabna. Kamisaar guyyaan kudhanii sadii bara kuma lamaaf kudhanii torbaati galchumaaf bultiin teessan nagayaa qophii vii'oo afaan oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii waashintan dc irraa sanii dabirraa caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soraala keeti.
kan oduu dubbisuu antuu jibee horaati mataan oduu kan saawud arabiyaan biyya isheetii akka ba'an ajajjiteen lammiiwwan itiyoophiyaa ammayyuu gamasitti danqamanii jiru.
itti gaafatamtooti paartii mormituu oromootii fi miiloti isaanii manidhaa itiyoophiyaa jedhan haqi tokko gad dhiisuuf haqi tokko ammoo waan duraan himataniin irra xiqqeessuuf haqi tokko ammoo waan isaaniin himatan irratti raga qabattan dhiyeeffadhaa jedhaniin waan argamne keessaa tokko qophii fayyaati jijjiirama qilleensa addunyaatiif biinniin yookaan busaan ammoo maaltu walitti fiduu danda'a yookaan ammoo rakkoo akkamitti walitti wal fiduu danda'anii qophiitiin taarraa tokko keessaa haqi tokko oduu tasaana tujube.
lammiiwwan itiyoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen saawud arabiyaa keessaa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasii akka ba'an ajaja dabarsitee booda carraan isaanii hin beekamin jira hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan itiyoophiyaa kuma dhibba tokkoof kuma kudha tokko ta'an saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an kuma afurtamii shan qofaa ta'u dubbii himaa ministirii dhimma alaa itiyoophiyaa mallasaalam beeksisaniiru hedduun sababa hanqina balaliin ammayyuu danqamanii jiru. Aangawonni mootummaa saawudii lammiiwwan Itiyoophiyaa kuma dhibba afur ta'an seeraan ala biyya isaanii keessa akka jiran amanu. Keeniyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf yeroo baatii tokko gadiitu hafee jira. Koomishinni filannoos muddama jala jira. Koomishinichi ajaja mana murtii olaanaa kan waraqaan filannoo pirezidaantummaa ittiin kennan akka maxxanfamu dabarse odiyyachuuf jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa.
Filannoon keenyaa dhiyaachuu jirti. Muddamsuulleen jalaan ittum jirti. Namni biyyisuun agi tokko ammoo aanaa keessa jiru keessatti galmaa'uu fi yookaan ammoo filannoof galmoofnullee odeeffannoon maashina keessaa gad baatu waan nu achi irratti guunnee miti jedhan. Namni akka Filoorensi Faatii warra rakkoo akkanaa qabu waan isiin barreeffatte waraqaa eenyummaa isii yoo walitti ilaalan agi tokko waliin fakkaatuyyuu.
Kuna dadaangu alipata lakini alienda kucheki tena akakuta jina yake iko sasa.
akkana jette afaan suwaahiliitiin wanni waraqaa eenyummaa isii irratti barreessan yookaan ammoo wanni eenyummaa kiyya irratti barreessan waliin fakkaattu isuma maqaa dhibiitti irra jiraayyuu magaalaan keessa galmaa'uuf jedhalleen naayiroobii magaalaa buuduu buuruuti sun dhiisanii immoo kaa'imbuu gutaandii naaguutanii jette odeeffannoo jar filannoo galmaa'ee maashina keessa iyyuu galchan jijjiiramtee gad ba'uun tun dogoggor ta'uu jirti dubbiin tun ammoo waan beekaa tolcha ammoo waan dogoggorii tolchi jechisiisuu jira koomishineerii koomishinii filannoo keenya roozeelee akkama ammoo tunin akkasii miti jettoonni ta'uutti jira arguma jirra lakkoofsachi kenna kan wal fakkaachuu dhabuu danda'a akkana jechuun ammoo nami filachuuf hin galmoofne miti jechuu jirti dhabii kpmg jedhani filannoo keenyaatii fi warra hojjechaa ba'e warra filannoo tan to'achuuf galmaa'e kidhaab keessaa tokko akka gabaas kanaatti nama kum sagaltama ka filannoof galmaa'e ka lubbuu hin jirre galmeessan nama kum dhibbi shanii ammoo maqaa warraatii fi eenyummaa warraatiiyyuu waliin fakkaatu koomishinii kun irra deebi'ee ilaaleetiin nama lubbuun hin jirre kum saddeettamii saddeeti kum saddeettamii saddeeti filannoo keessaa baasisuusa dubbata. gamkaaniin ammoo paartii mormituutii fi paartiin biyyi bulchutu deemsa filannoo keenya irratti wal dhabuu jiran waan irratti wal dhabuu jiran keessa tokko foormii filannoo pirezidaantummaa jijjiiruufa mani murtii olaanaa keenya yaada paartii mormituu fudhateetiin foormii filannoo pirezidaantummaa barana akka ummatii filannoo qoodu keessaa qabaachuu danda'a wayyooftee bahuu martee jedhe armaan duratti dhiyeesse oliyyachuu jiran filannoo keenyaata barana irratti pirezidaanti Uhuruu Keenyaataa fi muummee ministeera biisuun kadurii raayilaa oodingaatti irratti wal dorgomuu jira.
humnoonni mootummaa sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnooti riphxee loltootaa ittaanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan riyaak maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan sudaan kibbaa deevid sheerar akka jedhanitti kutaa apparnaayil keessaa siiviilonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhee riphxee loltootaa kan magaalaa paakaag kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru sheraara gaazexeessota juubaa keessaaf kaleessa akka ibsanitti waraana SPLF humnooti mormitootaa SPLIO jedhaman gidduutti lolli hamaan geggeeffamuusaa dubbatan humnootiin waraanaa sudaan kibbaaf riphxee loltootaa lola sana mirkaneessaniiru. haleellaa of wareeginsaa walittaane geggeeffame yaaddoo nageenyaa uumuusaa uummanni naayijeeriyaa kaaba gama bahaa beeksisaniiru. Poolisiin akka jedhetti of wareegaan magaalaa Maayiduguri keessatti boombee ofitti dhoose yoo xiqqaate namoota kudha torba galaafate kanneen digdamaa ol ta'an madeesseera. Poolisiin kaleessa akka jedhetti irra hedduun namoota miidhaan irra ga'e milishoota siivilii kanneen naga eegumsaa irratti bobba'ani. Booko Haraam namoota kuma digdamaa ol yoo galaafatu kanneen miliyoona sadii ta'an qe'ee ofiirraa akka godaanan dirqisiise. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kan mana hidhaa keessa turan qabsaan mirga namaa lammii chaayinaa liiwu shaabloo dhibee kaansarii turuun kubsataa erga turanii booda umrii waggaa jaatamii tokkotti har'a du'aan boqotanii jiru liiwuun badhaasa noobeelii nagaa kan argatan yoo ta'u waggoottan saddeettan darbaniif mana hidhaa keessa turanii hospitaala sheengiyang chaayinaa keessatti du'aan boqotan mana hidhaa ba'anii mana yaalaa kan seenan dhibeen isaanii sadarkaa dhumaarra erga ga'ee booda qulqullinni kunuunsa fayyaa isaaniif kennamaa ture falmisiisaa akka ture innaa ta'u beejiing wal'aansa fayyaaf yuunaayitid isteetsi yookaan jarmaniitti akka ergamaniif kamaatiin gaafate fudhatama dhabsiise liyuun barsiisaa kolleejiif barreessaa beekamaa akka turan innaa ta'u yaada isaanii mul'inatti dubbachuun beekamu jijjiiramni poolitikaa biyyattii keessatti akka dhufullee qabsaa'aa turan. pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp marii farra shororkeessummaa pirezidaantii faransaay imaanu'eel maakroon waliin geggeessu akkasumas ayyaana waggaa faransaay kan beest liidee jedhamu irratti argamuuf har'a paarisiin seenaniiru waggaa tokko dura tiraamp paaris shororkeessonni gamas waan sosso'aniif bakka akkaan hamaadha ittiin jedhanii turan ameerikaa waliigaltee paaris haala jijjiirama qilleensaa kan bara 2015 keessaa baasuudhaan aan piiters piitersberg malee paarisiin bakka hin bu'uu jedhanii turan garuu immoo afeerraa maakroon simatanii ayyaana waggaa biyyatti kan walakkeessa baate adoolessaa irratti argamuudhaaf gamasitti qajeelaniiru pirezidaanticha waliin wal arguun cinatti tiraamp aangawoota waraanaa yuunaayitid isteetsi waliin laaqana qooddachuudhaan bakka awwaala naapooliyoon boonaaperti daawwataniiru daangaa biyyoota keenya lamaanii irratti mari'achuun dirqamaa jedhan yaadawwan irratti wal hin galle dabalateellee baay'een akka jiru tuqanii shororkeessummaa rakkoo siiriyaa fi liibiyaa keessaa dabalatee marii geggeessanii jiran.
taamcaqasuu jirtan tun raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. manni murtii olaanaa Itoophiyaatti gaafatamtoota paartii mormituu Oromoo afurii fi walmattuuyyuu nama 22 waliin himatan shan gad dhiisuuf waan obbo Baqqalee Garbaatiin himatan ka biyyi naga dhowwu jedhan gad buusanii yakkatti deebisuu fi jarkaaniin ammoo waan isaniin himatan ofirraa itti fadhaa jechuun murtii kennitan irratti namoonni abukaatoo jar hidhamee keessa tokko akka ta'e obbo Wandimmuu ibsaa dubbisa.
Obbo Wandimmuu mee arra oolmaan mana murtii maal ture?
Oolmanni mana murtii hadhaa himannoo galmee gurmeessa ayyaana woyyeessaatiin namoota digdamii lama himatamaniif irratti abbaan alangaa ragaasaa kan namaatis kan sanadaatis qindeessee dhiyeessee raawwatee achirraa ka'ee jala murtee kennuudhaaf beellamamee tureeyyuu beellamni kun hadhaa hojii si'a lammaffaati. Beellama kanaan duraati irratti ture akkuma hadhaa kana biyyini isinii dubbisna jedhanii sababa adda addaatiin kanaan durallee raadiyooma keessa kana ibsina iyyuu hin milkoofne har'agaa maatiin nama digdamii tokko namni tokko halkanoo qancaroo Oromoo Keeniyaati. Gurbaa kana malee maatiin nama digdamii tokko hundatu argame. Baay'ee hawwisiisaa ture kaleessa dheengaddallee feesbuukii adda addaa kanarratti galmeen gurmeessaa ayyaana ofaati akka waaree booda jedhamee gadhiifamee ture kanarraa kan kaane shakkinee nullee gaggaafachaa tumaan dhufne akka carraa ganamumaan fidanii daddachi erga taa'een booda irratti akkuma kantiibaatiin gurmeessarraa jalqabanii aga dajanee aga addisuu aga baqqalaa garbaa erga dhufaniin boodatti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse cibxii isaa qabsiisanii mormii keenya cibxii isaa qabsiisanii akkasumaan immoo mormii keenya mormii abbaan alangaa deebise caqasanii. ragoolee waan isaan jedhan tokko tokkoon ragoolee kan gurmeessaa kan dajane akkas akkas jedhanii isaan arfan kana finnaan manni murteedha akkatti yoo deemne baay'ee baay'ee yeroo nurraa fixuu fi isaan hafan shanaffarraa kaafnee ijooma ijoo qofa himnee murtetti haa dabarru kan jedhamtu ka'ee ani immoo akka carraa kan bakka bu'eef nama shanaffarraa kaasee haga nama digdamii lammaffaati an ka'ee mormadhee maal jedhee mormadhee tokkoffaa manni murteedhaa shakkamtoota hundaa ija tokkoon laaluu qaba. Garaagarummaan uumamuu qabu. Isa nama afurii qofa dubbisanii namoota kaawwan immoo murtee murtee bichaa hin yoo jedhan seeraa miti seeraaf hottisuuf dhaqaman qabu. Ofiillee immoo namoota gargar qooduu waan ta'uuf akkuma jalqabdaniin itti nuufufa. Odoo dura odoo hin jalqabin callisanii murteen itti hin tani rakkoon hin jiru.
Iyyannaa keessan kan nama maraafuu dhaggeeffatamuutu irra jira jettan sana manni murtii ni fudhate moo ni dide?
Ni fudhate. Tartiibuma ragaa isaatiin himannaan mormiin keenya mormiin abbaa alangaa jechootiin ragoota tokko tokko lama jedhee ragaan tokkoffaan kana rage ragaan lammaffaan kana rage ragaan sadaffaan kana rage jedhamee erga nama arfanii tarraa'e namoota afaniin illee yoo tarraa'uu baate nama gargar baasuu qaba jedhee kobadhe abukaatota biroo keessaa namoonni gariin illee haa irra lufamu haa irra lufamu jedhanii ani immoo akkas ta'uu qabu daggachi namuun ija tokkoon laaluu qaba daggachi namuun ija tokkoon laaluu jechuun kanatu ragaa naaba jedhee mormadhee narraa fudhate haga lakkoofsa sagalii bifuma kanaa itti fufe jechuudha waan ragaan isaanirratti jedhee illee caqasaatumaan akkasumatti dubbisee dhufee natamaa salgaffaa obbo Firaa'ol tolaa biroo gaageennu laaqannaan ga'ee yaane laaqannaa yoo deebinu akkuma amma ganamaa saniin muruu bamuun illee itti fufnu sadhisneetuma immoo murtii qofallee hin dubbisnu haala walitti dhiyaatuu ta'an wanna barbaachisa hunda hin ibsina akka murteen kun caqasamu namni hundi akka addunyaattis akka Itoophiyaattis illee galmee kana namni hordofaa jedhanii anillee amma baay'ee mormanne ijoolleen illee kanuma walii gallee tan bifa kanaan dhufe jechuudha.
Tole boondimmu eega dhaggeeffatame booda murtee akkamiitu dabre maaltu ta'e?
Murteen amma akkuma tartiiba isaaniitiin gurmeessarraa jalqabanii waan sadii irratti xiyyeeffate dhaddachi xiyyeeffadhe jedhee waan sadii irra tokkoffaa himannaan dhiyaate kuni ragaan abbaan alangaa himannaa wajjin dhiyeesse ija kamiin laalama yoo jedhamu tokkoffaa ragaan isa biheeraayii marrajaaf jannatirraa dhiyaate isa kana irratti xiyyeeffanne lammaffaa ragaa abbaa alangaa kan namootaati irratti xiyyeeffanne sadaffaa immoo ragoota biraa kan abbaan alangaa karaa biraatiin dhiyeesse kanarratti hundoofneeti tokkoffarraa kaasanii haga nama digdamii lamaa haga halkanoo qancaroo kanarratti tartiibaan himanii badhisaan gara fuula dhibbaa oliin ta'a galmichaatti haalli itti badhisanii ibsanii kan fudhatan hin jira kan fudhatan hin jiru fakkeenyaaf isa biheeraayii marraja abraaninatirraa dhufe kana akka ragaa qabatamaatiitti fudhachuudhaaf nutti ulfaatee ture maaliidhaaf akkas akkas jedhe jedha malee inni ragaan kun ragaa qabatamaa nu ta'uu hin dandeenye maaliif akka labsii shoror keessaatitti ragaan biheeraayii marraja abraaninatiin keewwanni kudha afur tokko biheeraayii marraja abdaanannatiin ragaa shakkamaa tokko irratti funaanuudhaaf mana murtee hayyamsiifate manni murtee hayyamee fi achirraa ka'ee funaanuu qaba. Inni kun immoo ragaa ta'ee akka mana murteetti abbaan alangaa gaafate akka manni murtee immoo abbaa alangaati hayyama kenne qalaan kun lamaanuu galmee himannaa abbaa alangaa kanaan waliin wal qabatee hin dhiyaanne sababa kanaaf guutumaa guututti hin fudhanna jechuu hin dandeenyu jedhanii garuu maalidha? shororkeessaan namootiin himataman fakkeenyaaf keewwatoota yakkaatis ta'ee kan shororkeessaa kan itti shakkaman kana namoonni kun hunduu qaama isaaniitiin dhaqanii osoo hin ta'initti namoota kakaasanii ummata kakaasanii ummata mootummaa irratti kakaasanii fincila itti fufaa jedhanii karaa kanaan ummata kakaasuun ummata kanaa immoo tokko tokko maqaa isaadhaan ragaa waliin dhiyaatee jira ragaan akkanaa ragaan akkanaa ragaa biheeraawii marraja abdaaninatii san laaffisnee chillaallee goonu Buquursuu didillee ragaan biroo immoo uummata kakaasuun isaanii kun sababa kanaan sababa saniif kaan tuqanii kaan tuqanii fudhatama waan ta'eef jedhanii gaa maalidha obbo Burmeessa irraa kaasanii obbo Dajanee obbo Addisuu obbo Baqqalaa haga Abdataatitti haga nama torbaatitti itti fadhaa jedhaniini bilisa jechuun hin danda'amu ofirraa akka ittisitan jedhaniini torbaffaa cimsaa Abdisaa Jaafarooti saglaffaani Firaa'ol Tolaa Daadiiti. Inni kurnaffaan Geetaachoo Darajjee Tujibaati. Arfaffaan Ashabbir Bayyanaa Biraati. Inni kun gurbaan shanaffaan isa gurbaa Keeniyaa kana Gaalkanoo Qancarooti. Isaan kunniin ragaan himannaan isaan irratti dhiyaate kakaasaan isaan uummata taasisaniif kan ragaan irratti dhiyaate illee akkasumaan immoo biheeraayii marrajaan kunillee waan fudhataman qabneefi isaan shanan kana bilisaan gadhiifne isaan kuuwwan kan hafan immoo akka ittisattani ofirraa kan jedhani asirratti akka carraatitti wanti gammachiisaan biraa immoo obbo Baqqalaa Garbaa lakkoofsa yakkaa kan dhibba lamaaf shantamii torba tuqaa tokkootiin akka ofirraa kakalaakaltu jedhani maal jechuudha kana jechuun dhibba lamaaf shantamii torba tokkoon akka takaraattan yoo jedhame namni kun himannaan isaa gara himannaa yakkaddileetitti in jijjiiramaafi kanaafuu mirga waamiitiin bahu haalli waan mijaa'eeffatu akka kana obbo Baqqalaa Garbaatillee jechuudha. Kun wangaa gama kootii namoota maamila ta'aniif keessaa namni shanii bilisaan gaggeeffamaniiru isaan kuwwan immoo namni kudha sadiitti naafa amma namni kudha sadii kun ofirraa ittisaa jedhanii hagayyaa tokko haga lamaaf sadiititti akka ragaa dhiyeeffatan billeemmanni adda ayyaana jechuudha.
Walumaa galatti akkamitti ilaaltan deemsa mana murtii har'aa kana komee qabdu.
Makka makkaadha maal seeta amma tokkoffaa lama kanaan dura ture san odoo wanti amma hadha dubbifame kun dubbifamee jiraate baay'ee komii hin qabu maaliifi koma manni murtee murteessa waan dhiyeessa jedhee fudhadhaa tureeyyu amma garuu maalidha ji'a tokko duubatti nu tursiisan beellamni duraa sun wanti hafeefi qaama biraatiin qaama hin beekiniin dhugamattu odoo murteen kun ka jiraatu ta'eeti maaf hafeedha kana bira irratti immoo amma akka dhaddatti babal'isee hima irratti illee Ija seeraatiin yoo ilaalan gaa hiikkaan seeraa namoota kopha kophaatiin akkuma hubatetti hiikaa kan bilisaan gaggeeffamuu qabanis namoonni silaa kana caalaa haga nama torbaa saddeetii kan ga'an bilisaan gaggeeffamu xiqqaatu jechuudha. Kanarratti hangama kootiin cinaa tokkoon gara bilisa yaa'an kana yoo gammadu isaan hafan keessaa illee immoo walakkaa oliidhaa namoota bilisaan bahuu qabanii. Haa ta'u immoo carraa ittisaa waan nuu kennaniif ofirraa hin qolanna dhibbaa dhibbatti nan gammachiifne garuu walakkaa walakkaadha jechuudha cinaa tokkonis namoonni haga shanii gadhiifamuu waan guddaadha sanaan durallee gurbaa tokko jamaal naannessaan jedhamu birbirti jimmaa irraa akkanumatti akkuma falmadhee falmadhee bishaanuma baranaa kana sororkeessa gara bileettitti na jijjiiranii gurbaa sana gidan na dhiisaniiru olii qabatti gaafa dhibbaa dhibbatti nan gammachiifne garuu walakkaa walakkaadha jechuudha.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimuu Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anillee qabaanaa laattaniif baay'ee sin galatoomsadha.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennigii jalqabnee gara daqiiqaa kudhanii jaha tokko kudhanii jaha torba tokko yaa'u jirra zeroon. Zarihuun Wadaajoo Ameerikaa jira. Galateeffanna. Taam caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuun Itoophiyaatti bookee yookaan ammoo biinni fiduu jira qabsiisuu fiduufaa danda'a jedha qorannoon dhiyoo tana yuunivarsiitii meeyin ameerikaa jirtu keessa baate warra gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraatullee odoo hin hafin iyyuu biinni tun itti dhufuufaa dandeetti jijjiirama qilleensa kanaan akka qorannoo tanaatti tan irratti torbaan dabre qorataa waa'ee busaatii fi qilleensi naannoo dooktar addunyaa wayyeessaa dubbifne dooktar addunyaan paaster instituut yookaan ammoo taa ministeera fayyaa jala jirtu keessa hojjeta qophii torbaan dabre bulfanne arritti deebina jalanne.
qorannoo kana waan isaan jedhan kun haalli nuttiin kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu pilaazmoodeen faalsifaarem kan inni guutu haalli qilleensaa ho'inni isaa kudha saddeet naannoo kanatti jennee turre ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan olii qeefi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala kanaaf immoo waggaa kudhan kudhanitti amma ta'e ho'inni kun dabalaa deema qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa kuma lamaa ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. kanaan dura kan nu beennu yeroo weerarri busaa ka'udha naannoon kun kan isaan hubaman amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hooggane qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa kudha afur kudha shan dura waan nu qoranne maal inni kan inni agarsiisu naannooma Aqaaqiittiyyuu iddooma kuma lamaaf dhibba tokko kuma lamaaf dhibba tokkoof digdama irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirre iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre naannoo Buttaajiraa jedhamu waggaa shan ja'a dura kan nu qoranne maal agarsiisa kuma lamaaf dhibba lama naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineera yeroo san ammoo weerarris hin jiru dhukkubi kun namootuma ofii keenya mana manarra naannofne dhiiga isaanii funaannee ilaalleerraati busaan jiraachuusaa argineera baay'inni isaanii xinnaachuu mala gara fuulduraattis amma maa'inni karoorri lafa taa'ee waggaa sadii keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka afur keessa harka sadii gadi buufna waggaa kudha sadii booda immoo Itoophiyaa keessaa busaan balleessinaa innee karoora kaawwanneerra. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii kuma lama gadi irratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru. Busaan iddoo nu jirru kanatti illee jiraachuu mala isa jedhu namoota qaamni isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u busaadhaaf illee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kana akka haaraatti mandaroota warra kuma lamaa ol ta'ani garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha.
Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u. Wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti ka'an jira.
Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kanarratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaa waggaatti maal goona haala qilleensaa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa yeroo kaaniirraati yeroo inni itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjini. haalli qilleensaa jijjiirame kun iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko tokko hojjennee turre hojiin kun maa inni waggoota shantama darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamoo hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre maal argine achirraati. Illiinoon yeroo inni Itoophiyaarra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota lamaan darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministeera feelzii keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa saawuzarn Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kuni. Naannoo tokko tokkotti busaan akka inni yeroo kaanirra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisuu wayii geggeessinee turre xiqimti darbe keessas immoo akkasuma walgahii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jiru ga'a.
Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaataa akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu.
Kun egaa takkaamaan waan dhufu miti. Bookeen kunis iddoo hundumaa jirti. Pilaazmoodiin kun keessa ishee keessatti guddattee nama miidhuudhaa fi tokkoffaa haalli sochii namaa jira. Amma namni gammoojjii deemee hojii yeroo gabaabaa hojjetee gara qeessaatti deebi'uu danda'a. Yeroo achi deebi'anii isaan busaa qabaachuu danda'u. Yeroo suma yoo dhukkubuu baatanillee torbee lama booda dhukkubni isaan irratti argamuu danda'a. Bookeen naannoo jireenya isaanii jirti. Yeroo isaan ciniintu. Busaa nutti dabarsuu akka dandeessu uummanni yeroo iddoo tokko iddoo biraatti socho'u ogeessa fayyaa biraatii gorsa eeguu qaba. naannoo busaa yeroo deemanii yeroo deebi'anii maal akka gochuu qaban bakka itti deemanii ilaalamanis naannoo isaanii akka jiru beekamaadha. Sodaan keenya gamaa inni takkaamaan wanti kun har'umaaf irratti ka'ee waan lafa dhuunfatu tun ta'in yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti dabalaa deemuu danda'a. Maaliif gandoonni tokko tokko kanaan dura namni bakka hin jiraanne bosona kan turanii ciramanii bakka jireenyaa kan ta'an namoonni iddoo sana deemanii mana ijaarratanii yeroo jiraatan haalli hundumtuu bookeedhaafis mijataa ta'aa deemaa haalli ho'inaas duukama dabalaa deemaa naannoo qonnaa ta'uu danda'a naannoo konistiraakshinii adda addaa ta'uu danda'a namoonni yeroo hundumaa naannoo isaaniitti busaa jiraachuu akka malu yaaduu qabu. Kanaaf sodaan keenya maa inni qophaa'ina keenya duukama dabalaa deemuu qaba. Busaa balleessuudhaaf yeroo sochoonu naannoon irratti kanaan dura yaadaa turre isaan duwwaa qabannee deemnatu hin ta'in warra kaanis jabeessaa barnootaanis ta'uu danda'a namoonni to'annaa adda addaa akka isaan fayyadamuu qaban gorsuu qabna jechuudha.
Uummanni hawaasni maaltu irraa eegama?
Hawaasni kan irraa eegamu akkuma beekamu waa'ee busaa irratti uummata kan barsiisan jiru gandoota gandootaanii aanaa aanaadhaan sagantaan gaggeeffamu jira. Uummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifattiin busaa to'annu jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha. Hubannoo akkamittiin gabbisna dhukkuba busaa maaltu fidaa? Dhukkubi busaa maaliin ittifamaa? Yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaanamna? Eessa deemnee wallaanamna? Isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba. Namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaatee yeroo deemu qeesaatti yeroo deebi'u. Naannoon inni ga'ee deebi'u kun busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba. Inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoobara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni. Ittaanee immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e yeroo isaan irratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa. Iddootti argachuu danda'an iddoo dhiyoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu. Kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna. Yoo guyyaa sadiif nuu kenname kan guyyaa sadiif nuu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegnee hojiirra oolchuu qabna. Kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan bahu haalli qilleensa akkasii kun keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu. Busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anitti. Warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qabani. Ji'a sadiif kan fayyadu jira, ji'a ja'aaf kan fayyadu jira. Kana hundumaa kunuunsuu qabu. Namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anillee baay'een isin galatoomfadha waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laadhu waan carraan alaattanii fi ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawudii Arabiyaa keessaa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasee akka ba'an ajaja dabarsitee as carraan isaaniin beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa kuma dhibba tokkoof kuma kudha tokko ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an kuma afurtamii shan qofaa ta'uu dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. humnoonni mootummaa sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnoota riphxee loltootaa ittaanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan riyaak maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa akka sudaan kibbaa deevid sheerar akka jedhanitti kutaa apparnaayil keessaa siiviilonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirra akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhee riphxee loltootaa kan magaalaa paagaak kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru.
Nu caqasaa jirtan turre raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromootti meetir baandii kudhan sagalee 22 25 irratti nu caqasaa jirtanii naayil saatiirraallee taanaan raadiyoon teennaa fi feesbuukiif qophiiteen waan gargaararraa caqasuu dandeettanii nu barreessanuu bilbila kam kennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti deebina ammaan tana sagantaa afaan amaaraa jalqaba.